Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingten DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Amma garuu haleellaan uummata irratti raawwatamaa jiru kan daangaa wajjin wal qabatu miti. Walitti bu'iinsa uummata Somaalee fi uummata Oromoos miti jechuudha. Somaalee fi Oromoon jibboo walirraa hin qabu. Rakkoo kana garuu qaqqabsiisaa kan jiran qaamotaan heeree sadan liyyuu poolisii, milishaa Somaalee fi qaamota amma hidhatanii Moqdishoo irraa dhufan armii Somaalee keessa kan jiran ragaa nutti argisiisaa jiru kana waan ta'eef.
Kan kana jedhan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaati. Lola aanaalee Oromiyaa gama kibbaaf bahaa bulchiisa naannoo Somaalee daangessan keessatti geggeessame ilaalchisuudhaan kaleessaa ka dubbatan ture. Kutaa lammataa sagantaa keenya irraa keessatti dhiyeessina dhaggeeffatoota keenya fagoodhaaf dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya ordofaa jirtan maraanuu. Akka mooltan nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jenna. Roobii fulbaana kudha sadii bara kuma lamaaf kudha torba akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana sadii bara kuma lamaaf kudhan keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Galchuma sannagaya ansoraa halakeetti oduu sanitti maa oduu argamnu keessaa godina Ameerikaa Filooriidaa keessatti hobomboleettii fi bubbeen biyyatti baafata Filooriidaa kiis naannoo jiran keessa manneen harka saddeettamaa ol barbadeessiti. Mataa oduu keessaa tokko.
Dhaabonni siyaasaa Oromiyaa keessa jiran aanaalee daangaa Oromiyaa bulchiisa Somaalee Itiyoophiyaarra jiran keessatti lola geggeessamaa jiru akka mootummaan federaalaa gidduu seenuudhaan furmaata barbaadu gaafatanii jiru. Oduu keessatti dhiyeessina. Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa baatii dhufu keessa akka deebi'ee geggeessamu eegamanni murtii biyyattii beeksiseas wal muddinsi biyyattii keessa hammaataa jira. Kana irratti immoo oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. balleen soduutiif gara soorattaa deebinu.
Paartileen siyaasaa Oromoo akka mootummaan Itoophiyaa waldhabbii daarii Somaaleetii fi Oromiyaatii fi Somaalee keessi seenee fala barbaadu gaafachuu jiran. Jarii tana gaafate paartii tokkummaa Demookiraasii Oromoo, Kongireesii Biyyoolessa Oromoo, paartii bilisummaa Oromoo Abboo, paartii Deemsiseer Gadaa, paartii bilisummaa tokkummaa Oromootii fi paartii biyyoolessa tokkummaa Oromootii fi paartilee Oromiyaa keessa jiran akka garaati. Akka paartilee tanaatti loli daarii naannoo lamaanii kunin waan nama yaaddessaaf tanaa fi marroo hedduu Oromiyaa keessaa keessumattuu bulchoota Oppiidiyootti illee waan himanii fi tunin fala argachuu maltee jedhan. Itti gaafatamaan paartii seera gadaa obbo Roobalee Taaddasee akkana jedhee VOA'tti hime.
በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ድንበር አካባቢ
akkana jedha obbo Roobaleen waldhabii daarii Somaaleetii fi Oromiyaa kunin waan keessi ture waan itti dedeebi'anillee nama hedduu tanaan dhumat gursumii hagarare aga mooyyalee nama seenaniiti nam seenaniitiin warri qawwee hin qabne loluutti jiran jaarrolee bulchoota naannootii dabaleetiin nama hedduutti waan kana irratti fala barbaade taatullee ammaan tana humna hidhataa gursumii haga mooyyaleetti godina shan keessatti namatti dhufeetiin uummata keenya miidhuu jirtuun rakkoo guddoo jenneetiin akka mootummaan keessa seenu feene. daarii irratti qawween wal loluun barbaachisaa miti daariin ta'ee nu akka taate namuuyyuu lafuuf hin beek referendeemiin fala kana fiduu male tunin saamichi lafaati warri tan tolchu seeratti dhiyeessuu malanii daariin cuftii inuun beekamtii falaa tanaafuu fala argachuu maltee jenna paartileen jahan tunin akka mootummaan federaalaa rakkoo tana barbaa yookaan ammoo keessa seenee faldha'uu gaafachuu jiran gamkaanin ammoo ministeerii koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoolleen bakka buutota mootummaa federaalaa garee mirga namaa Itoophiyaatii fi qaamii gargaraa lafa waldhabii jiru kana deemeetiin amma laftee tasgabbooftee jechuun jira dubbachuu jira gamtaanin gamkaanin ammoo naannoo awadaayilleetti rakkinni akkana ardha jiraachuu jiraachuu isaanii mirkanaa jechuun dubbata. Xuyyoorri Ameerikaa kagaadi deema akka bulchootii waraana isaanii jedhanitti hardhallee Soomaaleetti gama kibbaatti Alshabaab jaafite adoolessaa jalqabee taardha waliin marroo kudhanii lama Alshabaab Soomaalee keessatti hadhee fixuu jiraa jechuu waraanni kunneen. Fulbaana fulaan hardhetti nam fixan tunin Moqaadishoo irraa gara kiiloomeetiri dhibba lamaaf jaatamaa fagaatti xuyyoora Ameerikaa gaadi deemu torbaan onana keessalleetti Alshabaab afur biyyi isaanii keessatti fixe. Alshabaab mootummaa Somaalee gargalchuu fi seera shari'aa jajjabaan qaama biyyi bulchuuf loluu jiru keessumatti iyyuu ganna kudhanii tokko asitti hujuma akkana tan hojjechaa baay'e. Warri qawwee tokko dallaa waajjira tokkummaa mootummoota koomishineer mirga namaa Burundii Bujumburaa deemu ardha cabsee duudi torban kana keessa dameen qorannoo mirga nama tokkummaa mootummoota burundii keessatti walitti qabanii nam fixu hajajaman murtii malee nama hidhu ulee hamaamtuu nama dhaanu giddeessanii dubraaf haawwan buufachuu fi as cobxee nama dhabsiisuu faatti jira jedhee gabaas bal'aa baase. burundiin eegii pireezidaantiin isii piyeer nikurunziizaa barkum lamaaf kudhanii shani keessi seermalee filannoo mo'ate jedhanii asitti dhibi guddaa keessa jirti dhibi kunin dhibi siyaasaati. warri qawwee har'a waajjira koomishineerii tokkummaa mootummoota duud kunin waardiyaa irraa qawwee fudhateetiin humnaan dabsatee bira dabre taatullee waan kana tolchee wanti jedhan ammatti mirkan hin qabnu. Taammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hojjettooti balaatii fi nagaa Ameerikaa dhaaba fiimaa warra godin Filooriidaatii fi naannoo Kaaribiyaanitti lolaaf bubbeen balleessiti qarqaaruu jiran. Qarqaarsi kun haga guddaan naannoo Filooriidaa kiis jedhan kabisaan marsanii namni keessa bahuu dadhabfaa akka gabaas qabnuutti naannoo sun keessatti naannoo Filooriidaa kiis jedhan tan keessatti manneen gara harka saddeettama caaltanaan barbadaani. Faransaay fi Biriiteen illee jara naannoo Kaaribiyaaniitti rakkotan keessi jiru qarqaaruma jiran bubbee fi bomboleettiin bisaanii lafa gadhiiftu tunin Ameerikaa gama kibbaatti nam miliyoon hedduu irra elektirikii balleessite nam hedduutti qarqaarsa eeggachuu jirallee. obomboleettiin irmaa jedhan tunin naannoo kaaribiyaanitti nam soddomii torbaa caalfixxe eddoolaa barbuudaa aga guddaanuun balleessiti. Naannoo Ameerikaa gam kibbaa keessaa keessumattuyyuu Filooriidaa keessatti nam kudhanii torbaatti Joorjiyaa, Saawus Kaarolaanaa fi naannoo kan keessallee nam jahatti dhumate. Ameerikaan ammoo qarqaaruu jirti. Addunyaa tana keessa akka gabaasii haaraa ba'ee jedhutti biyyittii gabayaa miwaraana miwaraan xixiqqaa irratti doolara biliyoon hedduu baasuun tokkeessoo taate ameerikaa xaaliyaanaatti taana biraaziil jarmanii fi kooriyaa kibbaatti faana jira akka gabaastuun voa jeenevaa jirtu liisaa shlaayen irraa oduu arganneetti akkuma kanaan ganna sadii keessatti barkum lamaaf kudhanii afurii jalqabee jechuun gabayaan miwaraana akkanaa doolara biliyoona jaha caaluutti jirti ameerikaan agasitti baafte. Ameerikaan gama ufiitiin miwaraana xixiqqaa akkana kana barkum lamaaf kudhanii sadii bituuf jalqabde amma xiqqeeffachaa deemuu jirti. Durii gabayaa akkanaatti doolara biliyoona lamaatii fi miliyoon dhibbi shanii baafti. Amma immoo xiqqoo gad buute doolara biliyoona lamaatii fi miliyoon dhibbi lamaa itti baafti. Taatullee miwaraana akkana kana biyya ofiitti seensifachuma jirti. Kanaadaa, Indooneeziyaa, Saawudii fi Jarmanitti Ameerikaatti aana. Addunyaa keessalleetti biyyittii tun immoo miwaraana xixiqqaa akkana kana biyya alaatti gurgurachuma jirti. Barkum lamaaf kudhanii afurii keessa tanaa fi doolara biliyoona tokkootiif miliyoon dhibbi tokkotti irraa argatti. Biyya tokko immoo akka Kooriyaa Kaabaa fa'a mi waraana hagam alatti ergachuu jirtii fi nama gamitti irraa bituu jiraa jedhanii beekuun dhibaa jedha. Qorataan dhaaba qorannoo mi waraanaa xixiqqaa ka akka Paul Holm Fallen tanum jedhan.
One assumes that some of the major recipients from North Korea Akkana jedhe Holtom keessattuyyuu bara 1980 fi 1990 keessa biyyi hedduutti Kooriyaa Kaabaa irraa argachuu danda'a waan akkana kan argachuu danda'a jenneetiin malloomna. Warri sun ammallee hinuma argataa jechuullee hinuma dandeenya. Gareen tokkummaa mootummoota ammoo Kooriyaa Kaabaa takka isiin mi waraana alatti hin erganneef hin bitanne dhoowwan ta'an qorachuu jirti. Taatullee biyyooti gammoojjii saaraa gad jiran akka Kooriyaa Kaabaa irraa qarqaarsa argachuu danda'an jechuu danda'an inum jiran. Amma immoo biyya akka Ugaandaa fa'aa, Namiibiyaa fa'aa, Eritiriyaa fi DRC yookaan ammoo Koongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikaa fa'aa qorachuutti jirani akka jedha. Akka gabaas barkum lamaaf kudhanii tokko akka gabaas dhiqqa oduu gabaabduu keessatti argannetti ameerikaan gama kanaan harka afurtama mi waraanaa kan irraa gabayaa argatti awuroopaaf eeshiyaa itti taana oduu namaaf qatanu.
kadhagaa jirtan as waashingten diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. filannoon pireezidaantummaa keeniyaa baatii dabre keessa geggeessamee fudhatama dhabe akka deebi'ee geggeessamu eegamanni murtii beeksisee booda walmuddiinsi yeroo ammaa biyyattii keessatti uumamee jiru kanatti gareen mormitootaa keeniyaa hawaasa randeebiyaa haasawaa pireezidaantiin biyyattii paarlaamaa irratti godhan mormuudhaan fudhatama dhorkee jira gabaasaa jiil gireek nugusuutu dhiyeessa.
pirezidantiin keeniyaa uhuru keeniyaata miseensota paartii isaanii qofa kan hirmaachise paarlaamaa biyyatti banuu isaaniin walqabatee dhimmi filannoo keeniyaa bifa haaraa qabataa jira.
I would like to make it abundantly clear that my government will not tolerate anyone.
Sirrii dhumatti ifa akka ta'u wantan barbaadutu jira. Nagaaf tasgabii dhama'iinsa meeqaan argame qaama booressuu fedhuuf mootummaan kiyya tasoobsa kan hin qabne ta'uusaa beekamuu qaba. lammiiwwan keeniyaa filannoo ifaaf bilisa ta'e geggeeffanne haala kamiinuu nagaaf tasgabbiin keenya akka booressamu hayyamuun nurra hin jiraatu.
Sirna paarlaamaa kaleessaa sana gareen mormitootaa irratti hirmaachuu hin feene sababaan manni murtii olaanaa keeniyaa ba'ii filannoo hagaya saddeetii gatii waan dhabsiiseef keniyaataan paarlaamaa kana banuudhaaf aangoo isaa hin qabu jechuudhaani. Yeroo isaatti manni murtii olaanaa biyyattii kan kana jedhe Keniyaataan filannoo pirezidantummaa sana haala waliin dhaameen darbee immoo seera cabseen hinjifatan waan ta'eef fudhatama hin qabaatudha. Murtee kanaan booda Keniyaataan deebi'annaa laatan warra murtee sana laate abbootii seeraa olaanaa biyyatti afuuftu ittiin jedhan. Faallaa isaatti ibsa kibxata kaleessaa laataniin immoo Keniyaataan qaamoleen mootummaa sadeen hojii mootummaa fiixaan baasan fedhii uummataa kabajuu qabu jechuudhaan dubbatan.
It must be understood that marked ballots represent more than technology.
If akka ta'u ka barbaachisu sagaleen uummataa ittiin filatame ka teknoolojii kompiitaraaf darbee immoo waraqaalee irratti barreeffame caalaatti bakka olaanaa qaba. Mallattoon eenyuun akka filachuu fedhan ittiin tuqame sun mallattoo uummata bilisa ta'ee fi dhoksaan eenyuun akka filatan kan ittiin beeksifame waan ta'eef lammata deebi'ee haqamuun qabu.
Achuma magaalaa Naayiroobii paarlaamaa biyyattii irraa kiiloomeetira muraasa fagaatee kan argamu Kibeeraatti haasaa kan godhan Raayilaa Odeengaan haasaa isaanii isa kanaan duraatti cichuudhaan komishinni filannoo biyyattii rakkoonsaa hiikamuufii qabaa jedhan.
We are saying that we are not ready to go for an election with the IBC as currently constituted.
Kajechaa jirruu komishinni filannoo haala amma itti ijaaramee jiru kanatti filannoo kanatti hirmaachuudhaaf fedhii hin qabnu ka jedhudha. haala akkamiitiin filannoo kanatti akka hirmaannu ifa goonee jirra haal dureewwan sun osoo hin guutamin filannoo onkoloolessa kudha torbaattii hin hirmaannu.
Wiixata dheengaddaa miseensi paarlaamaa tokkoo fi namni duraan miseensuma seeratumtoota biyyattii turan biraan haasaa nama walitti naquu fi jibbiinsa irratti hundaa'ee dubbatan jedhamanii dhamaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo paartileen olaanoo biyyattii lamaan jubiliidhaa fi naasaa jedhaman adda addaan aangoota komishina filannoo waliin wal arganiiru. Gareen mormitootaa yeroo itti xiinxallugaa otoo nuuf hin kenniin dookumentiin nutti laatamee innaa jedhee iyyatu paartiin aangoo irra jiru gama isaatiin filannoo ittaanutti komishina filannoo amma jiru wajjiniin itti fufuudhaaf gammachuusaa hin dandeenyu jedheera.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa afurtamii sadi ta'ee jira waashintan diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii sadi dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanutti ce'u keenya dura wallee qamarii yesuuf kanas ni hafeera ittiin bohaara. qamarjeessuu wallee isaa kanaaf guddaan galatoomsaadha dhaggeeffatoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama siin gaafannaa gara qophiittaa nutti ceena. dhaggeeffattoota keenyaa itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo somaalee obbo idris ismaa'eel humni dhataan naannoo keenya keessaa bobba'ee oromiyaa keessatti haleellaa uummata irratti raawwate hin jiru kun qoratamee mirkanaawee jira jechuu isaanii sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasuun keenya ni yaadatama. Humnoonni daangaa naannoo Somaaleetti ce'anii uummata nagaa irratti taleellaa geggeessan kanneen Oromiyaa irraa nutti bobba'an adda bilisummaa Oromoo fi ergamtoota Jawaar Maammed jedhanii turan obbo Idris. Dubbii himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa fi Daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Maammed kun dharaaf dhugaa ta'uu adda baafachuuf gaafanne lamaanuu ni haalan. Kun oduu dharaa ragaa qabatamaa hin qabne ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa immoo ka daangaa Oromiyaatti ce'anii saba nagaa irratti taleellaa geggeessaa jiran qaamota gama Somaalee irraa bobba'an sadii akka ta'an eeran. Gaaffiif deebii obbo Addisuu waliin kaleessa jalqabne kutaa lammataaf ka xumuraa akkuma kaleessa beeksisne kun amma dhiyeessina dhaggeeffatoota keenya qaamota gama Somaalee irraa daangaa seenanii aleelaa geggeessan jedhan ka kaleessa nuuf ibsuu jalqaban irratti fufu.
Tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabaman irraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. inni sadaffaan riippaabilika Somaaliyaa Mogadishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sanaa Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessaa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti kan geggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabnu kun kana mul'isaa jira jechuudha. Kana mul'isaa jira. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa intarviiyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu garuu immoo ditteelii isaa sirriitti qulqulleessuu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatuutiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa of harkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbii ishee namoota kana irraa farda qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana dudduuba eenyutu akka jiru, eenyutu isaan akka erge, kanaa wajjiniin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf ifoomsuuf tiimiin hooggansa olaanaa naannichaatiin hoogganamus dhimma kana qorachuu uummatni akka inni qaamota kanaan rakkoon dabalataa irra hin geenye tiksuun haala danda'amu irratti uummataa wajjiniin mari'achuudha. Kallattiin gara fuulduraas maal ta'uu akka qabu kaa'uudhaaf jecha iddoowwan rakkoon itti uumaman kanatti bobba'ee jira. Kanaafuu uummata Oromoo irratti jechuudha. Uummata naannoo daangaa jiran, uummata nagaa irratti lolli geggeeffamaa jiru kun qaamota sadan kun akka keessatti hirmaataa jiran. ammaaf ragaa qabatamaa of harkaa qabnaa dhiyeessuu dandeenya jechuudha.
Obbo Addisuu Shunee Keeroo Abdii ka jettan kun waraana illee mootummaa Rippaabilikii Somaaleeti moo qaama hidhataa Somaalee keessa maadheffate moo waan adda baafattan jira?
Qorannaan isaa akkuma sii kaase itti deemamaa jira. Tiimiin asii bobba'es waan jiruuf diteeliin isaa booda ilaalamee dhiyaachuu danda'a. Waraqaan eenyummeessaa isaa garuu Shunee Keeroo Abdii kuni waraana idilee riippaabilika Somaaliyaa akka ta'edha kan inni argisiisu. Dubbicha qulqulleessuudhaaf garuu amma itti deemamaa jira waan ta'eef eega qulqullaa'e booda uummata keenya kan beeksisu ta'a jechuudha. Eenyummaa isaa ergama akkamittiin akka fudhate akkamittiin akka dhufe sirriitti qulqulleessinee kan dhiyeessinu ta'a jechuudha.
Namni kun amma lubbuun jira harka keessan jira moo?
Jira to'annaa poolisii Oromiyaa jala jira. Shunee Keeroo Abdiis to'annaa Oromiyaa poolisii Oromiyaa jala jira. Liyyuu poolisonni to'atamanis jiru bakka hundatti hirmaannaa uummataatiin tarkaanfii ofirraa ittisa uummatni godhuun namoonni to'ataman milishaa Somaalee keessaas kan Shunee Keeroo Abdii kanaas kan immoo liyyuu poolisii keessaas qabamanii waraqaa eenyummeessaa yuunifoormii isaaniitii wajjin illee qaamonni qabamanii to'annaa jala jiran jiru jechuudha.
Obbo Addisuu bulchiinsi naannoo Oromiyaas Itoophiyaa keessa kan inni jiru bulchiinsi naannoo Somaalees Itoophiyaa keessa kan inni jiru yeroo humnoonni alaa fakkeenyaaf amma Riippaabilikii Somaalee keessaa biyyatti seenaa jiran jedhee uummannis dubbataa jiru kana yeroo ofii keessanis akkas ragaa qabattanii jirtan kana. Mootummaa federaalaa wajjin tarkaanfiin hagammaatti fudhatame jira gama kanaan.
Mootummaa federaalaa wajjin dubbiin kanaan dura daangaadhaa wajjin jiru akka xumuramu bal'inaan wajjin hojjetaa ture kan Somaalee Itoophiyaa qofatu hin taane daangaan bulchiinsaa naannolee ollaa naannoo Oromiyaati wajjin waldaangeessan uummata obbolaa wajjin jiran bakka walitti bu'iinsaa ta'uu hin qabani. Uummatni Oromoo uummata nama jaallatudha. Uummata waliin jiraachuu beekudha. Kana jennaan iddoon daangaa bulchiinsaa kun sirriitti daangeffamuuf sararfamuu qabuusaa irraa Bakka walitti bu'iinsaa ta'ee gamaas gamanaas namni dhumaa jira waan ta'eef teenyee ilaallee hiikuu qabna kan jedhu hooggansa mootummaa federaalaa qaama dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii bal'aa geggeessaa turreera. Marii geggeessuu qofatu hin taane immoo kallattii dhimmi kun ittiin hiikkatu irratti waliigallee dhimma daangaa bulchiinsaa naannolee ollaa wajjiniin jiru xumurree jirra jechuudha. Fakkeenyaaf kan Gaambeellaa fudhachuu dandeenya, Beenishaangul Gumuzii wajjin kan jiru fudhachuu dandeenya, kan naannoo sabaaf sablammoota mootota kibbaa wajjiniin jiru fudhachuu dandeenya, naannoo Amaaraa wajjiniin akkasitti fudhachuu dandeenya. kan Somaalee Itoophiyaa wajjin jiru garuu bara kana keessa akkuma beektanii uummati keenyas bal'inaan irra deddeebi'ee kaasaa akka ture ka'umsa walitti bu'iinsaa ta'ee lubbuu namaa qaama namaa fi qabeenya irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisaa ture. Kun immoo sababni ka'umsiisaa daangaan bu'uura riifarandamii bara kudha sagal sagaltamii torba gaggeeffameen hin daangeffamiin hafuusaa waan ta'eef hatattamaan xumuruu qabna kan jedhu mootummaa federaalaa wajjin hojjetaa turre hojii hojjetaa turrenis waliigalteen mallattaa'ee daangaan bulchiisaa daangeffamuu akka qabu waliigalteerra ga'ameetu xumura argataa jechuudha sun waliigalteerra qofa osoo hin taane daangaa bulchiinsaa bu'uura riifarandamiitiin daangessuun amma dhibbeentaa torbaatamii shanii amma saddeettamaa ga'eera gara xumuraarra gara amma garuu haleellaan uummata irratti raawwatamaa jiru kan daangaa wajjin wal qabatu miti walitti bu'iinsa uummata Somaalee fi uummata Oromoos miti jechuudha. Somaalee fi Oromoon jibbaa walirraa hin qabu. Uummata wal jaallatu, uummata aadaa walii beeku, uummata afaan tokko dubbatu, uummata wal fuudhee walirraa dhalchee, uummata dhiiga tokko ta'e, uummata jaalalaan wajjin jiraataa ture, ammas wajjin jiraataa jirudha. Rakkoo kana garuu qaqqabsiisaa kan jiran qaamotaan heeree sadan biyyuu poolisii, milishaa Somaalee fi qaamota amma hidhatanii Moqdishoo irraa dhufan armii Somaalee keessa kan jiran ragaan nutti argisiisaa jiru kana waan ta'eef dhimma kana akkuma bira geenyeen inni kun daangaa wajjin akka waliin qabanne ibsine qaamni biyya eeguu keessumaa ittisni biyyaa dhimma kana xiyyeeffannoo addaatiin ilaaluu akka qabu gabaasnee jirra. Kan kanaa olii maal karoorfatan maal hojjetan kan jedhu isaanumarraa ditteelii isaa argachuun hin danda'ama.
Egaa kana ilaalchiseeti kan nu jechaa jiru amma fakkeenyaaf tokko qaamota isin dubbattan keessaa tokko riippaabilikii Somaaliyaa keessa namoonni dhufan yookaan qaamonni dhufan akka lola kana keessatti argamanii qabamanidha kan isin dubbataa jirtan. Kaan immoo bulchiisa naannoo Somaaliyaa keessa kanneen jiran humna milishaatii fi humna liyyuu poolis jedhaman akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Tokkoffaa dhimmumtii riippaabilikii Somaaliyaa keessa Itoophiyaa keessa seenanii lammiiwwan Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiraatan. irratti aleellaa geggeessu gaaffii guddaadha mootummaa federaalaatii fi dhimma baay'ee guddaadha. Lammaffaa immoo bulchiisa naannoo Somaalee keessas haa ta'u bulchiisa naannoo Oromiyaa keessas haa ta'u yeroo lammiiwwan miidhamaa ajjeesamaa jiran yeroo humni mtachi keessatti hidhate galagalee lammii biyyaa rukkutaa jiru akkasiin amma jettan kanatti dhimma federaalaa ijoo ta'edha dhimmi kun garuu jiraattonnis kan isaan jedhanii. humni federaalaa naannoo sanatti bobba'ee jiraadha kan isaan jedhanii dubbataa jiran malee amma ammaatti akka dhimma guddaatti akka biyyoolessaatti ka'ee dhimmi kun ibsi irratti hin baane mariin irratti hin geggeeffamne waan taa'aa jiru namni dhagaa jiru hin jiru deebii barbaadu kana namoonni yeroo baay'ee kaasu.
Kuni qaamni dhimma alaa keessatti hirmaata taanaan nuyi mootummaa federaalaattis iyyachuun hin barbaachisu sababni isaa kun dhimma birmadummaa uummataati har'a biyya Soomaaliyaatii ka'ee kan uummata Oromoo irratti haleellaan miidhaa qaqqabsiisu bor immoo saboota biraatti jechuudha. Sabaaf sablammoota nagaadhaan jiraatan biyya kana keessatti Sidaamaa haa ta'u, Amaaraa ta'u, Kambaasaa haa ta'u, Tigree haa ta'u, Silxee haa ta'u saba biraa irrattis miidhaa qaqqabsiisuu danda'a waan ta'eef mootummaan federaalaa dhimma kana hordofee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu akka qabu beekamaadha jechuudha. Waan kana garuu haala qabatamaa amma geenyeen shakkiis qabaataan turre kanaan dura lola dheengadda mooyyaalee caamukitti uumameenidha waan kana kan bira geenye. Kanaaf dhimma kana yerooma sana gabaasnee jirra. Qaama dhimmi ilaallatuuf beeksisnee jirra. Gama kanaan ammas miidhaan dabalataa lubbuu namaaf qaama namaarra kan geenye mootummaan federaalaa humnoota nagaa eegsisan bobbaasee jira jechuudha. Poolisii federaalaa dabalatee humna ittisa biyyaa dabalatee garuu immoo sadarkaa kanarra utuu hin gahamin eeguun ilaaluun tarkaanfii akka fudhatamu gochuun gabaasaaf ka'umsa waan nurraa barbaadu natti hin fakkaatan. Sababni isaa daangaa bulchiinsaa naannoo keenya naannoo biraa wajjin dhimma jiru san karaa nagaatiin akka eegamu karaa obbolummaa uummataa akka kabachiisuun akka eegamu gochuu achi darbee immoo haleellaan biraan geggeeffamu yoo ta'e uummata ittisuudha dirqamni keenya sanaan olitti kan jiru garuu itti gaafatamummaa mootummaa federaalaa waan ta'uufi kanarratti ibsa bal'inaa kennuun xinnuun rakkisaa garuu immoo amma qaamotni kun as keessatti hirmaachuuf mallattoo arguun keenya baay'ee kan ilaalamuu qabudha kan sakatta'amuu qabudha jechuudha sakatta'amee uummataaf ifoomsamuu waan qabudha jechuudha ammaaf garuu qabatamaatti kan arginee fi mallattoon jiru namoota qabaman keessaa shuuniq yeroo abdii kun waraqaa eenyummeessaa waraana riippaabilika soomaaliyaa qabatee kan jiru ta'uu isaati kan bira geenye jechuudha.
dhimmuma shuunee keeroo abdiyyuu yoo hin taane dhimmumti bulchisa naannoo somaaleef oromiyaa keessaa kun dhimma guddaa ta'ee jira amma namoonni du'anii jiru sirnaan mootummaan keessanis kana quba qabaa jiraattonni dubbataa jiru dhimmi kun akkamitti akka dhimma tattamaatti akka dhimma jarjarsaatti fudhatamee gama mootummaa federaalaatiif furmaanni hin kennamne.
Egaa haalli fi amalli iddoon walitti bu'iinsi itti ka'aa jiru sunis sirriitti hubatamuu qaba tokkoon daangaan isaa baay'ee dheeraadha kiiloomeetira kumaa olii naannoon Oromiyaa fi naannoon Somaalee kan itti wal daangessu sana bira darbee immoo walitti bu'iinsi kun yeroodha yerootti uumamaa akka dhufe hin beekama. Kanaaf rakkoon kun akka hin babal'anne dhimmi daangaa wajjiniin wal qabatee jiru furmaata akka argatu mootummaa federaalaa wajjiniinis walitti qindoofnee hojii bal'aa hojjetaa turree jirra. Amma kana garuu haleellaan uummata irratti taasifamaa jiruu fi rukuttaan uummata irratti godhame kan tibbanaa kun gonkumaa daangaa wajjiniin wal qabata jennee hin amannu. Kan ammoo qaama dhimmi ilaallatuttis gabaasneerra. Kan gabaasuu qofa otoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannoo isaa keessatti argamu nageenya isaa kabachiisu diffeenni godhuun dirqama isaa waan ta'eef kanas uummata gurmeessee uummatni humnoota hidhatanii dhufanii kaliyyuu poolisii haa ta'u milishaa haa ta'u biyya biraarraas dhufu haa ta'u akkaataan itti nageenya isaa eegsisuu danda'u uummati mootummaan naannoo Oromiyaa uummata gurmeessee uummatni akka ofirraa ittisu nageenya isaa akka inni kabachiifatu kana gochaa jira.
Dhimma isa duraatu hin ta'in dhimma daangessuutu hin ta'in dhimma kanarratti mootummaan federaalaa agammaatti tarkaanfii maalii fudhate maaltu ta'e.
Humna waraanaa galchanii jiru jechuudha. Bakka hunda lolli itti ka'ee jiru lubbuu namaa fi qaama namaa irratti miidhaa qaqqabsiisan hundumaa humni nageenyaa akka bobba'uu fi nageenya akka eegamu taasisaa jiru. Sochii amma wanaatti taasifameenis jijjiiramni kan mul'achaa dhufe jechuudha. Kanaan dura walitti bu'iinsiif guyyaa guyyaatti ba'iinsi lubbuu namaa jiru kun amma guyyaa kaleessaa farraa tasgabbii haalaan itti argataa dhufetu jira. Humna nageenyaa bobbaasanii kan jiran ta'uu isaati.
Obbo Addisuu dhimmuma kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'eel haasofsiisnee jirraas raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa isaan kan isaan jedhanii humni hidhatee gurmaa'e tokkoyyuu kan bulchiisa naannoo Somaalee keessaa Oromiyaatti seenee aleellaa geggeesse hin jiru. Aangawoota mootummaa federaalaa wajjinis teenye qorannaan geggeessamee wanna kana kan raawwate tokko kan jirre mirkanaa'ee jira. Inumaayyuu Oromiyaa keessaa kan gurmaa'etu dhufee aleellaa uummata nagaa bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiru irratti geggeessaa jira jedhaniiti kan isaan dubbatan. Kanammoo humnoota kam yeroo jedhamu humnoota adda bilisummaa Oromoo fi humnoota Jawaar Mahaammad irraa ajaja fudhatanii bobba'aniidha kan jedhanii dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo Somaalee obbo Idris Ismaa'eel. Kana isin akkamitti ilaaltu?
Liyyuu poolisiin Somaalee fi milishaan Somaalee. daangaas ta'ee rakkoo qaqqabsiisuu isaatii fi ragaan uummata Oromoo bal'aadha. Uummatni Oromoo uummata safuu qabudha. Uummata safuu miti. Yeroo adda addaas balaan qaqqabsiifamaa ture. Naannoo daangaatti qofa osoo hin taane magaalaa gidduu galuudhaan illee haleellaan gaggeeffamaa akka ture hundi keenya iyyuu beekna. Kana taanaan magaalaa qumbii keessattidha. Ji'a muddee bara darbe keessa kan dubbiin kun eegalee magaalaan qumbii naannoo Somaalee jechuudha akkas taanaan. bara kuma lamaa fi sagal ji'a muddee kana keessa jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti qumbiitti jalqabee magaalaa mi'eessootti lolli gaggeeffamaa kan jiru mooyaalee cu'amukitti lolli gaggeeffamaa kan jiru akkasuma magaalota gurguddaa keessattuu hin hafin liyyuu poolisiin kun dhufee tarkaanfii uummata nagaarratti fudhachaa jira waan ta'eef fudhatama kan hin qabne jechuudha ragaan tokkoffaa uummata Oromoo bal'aan yeroo adda addaas uummatni bal'aan kan beeku komataas kan ture jechuudha nageenya keenya argachuu qabna dubbiin kun dubbii uummata Somaalee wajjin miti dubbiin kun liyyuu poolisii somaaleetu rakkoo nurra qaqqabsiisaa jira kanaaf mootummaan ilaaluu qabadhee waltajjii adda addaa walgahii caffee mootummaa naannoo oromiyaatti tuunafiin kabajamtoonni miseensonni caffee iftoominaan kaasaa kan turan jechuudha kanaaf ragaa ijoo fi inni guddaan uummata oromoo bal'aadha jechuudha uummata miidhaan ragaa ture sana qofa otoo hin taane uummatumti somaalee mataan isaa hin beeka dubbii kana taajabbii mataa isaa qaba waan ta'eef ragaa bahuu danda'a. Sana bira darbee kabajamoo Dooktar Nagarii Leencoo ministeerri dhimmoota koominikeeshinii federaala dimokiraatawaa riippaabilika Itoophiyaa humnootni haleellaa qaqqabsiisaa jiran humnootni eenyummaan isaanii hin beekamnedha. Naannoo Somaalee irraa ka'anii miidhaa kana qaqqabsiisaa jiru. Pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee kabajamoo Obbo Abdiillee gaafannee yommuu jennu isaan dhimma kana hin beeku anajjisoon kenninu jedhaniiru jedhanii gaazexessootaaf dheengadda ibsa kennan jechuudha. Kanaafuu humni Somaalee irraa ka'ee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa galee namoota nagaa irratti haleellaa raawwachaa akka jiru ifattidha jechuudha. Mootummaan federaalaas karaa dubbii himaa isaa karaa ministeera dhimmoota koominikeeshinii kan ibsa jechuudha. Kanaaf ragaan kana caalee waan jiru natti hin fakkaatu. Sanaa alatti dhimma adda bilisummaa Oromootii qaamota hidhatutu jira kan jedhamu sana nama baabaloo namoota taasisa kan jedhu sun fudhatama hin qabu. Humni mootummaa naannoo Oromiyaa hin beekne hidhatee socho'u naannoo Oromiyaa keessa hin jiru. jira jedhanii jedhu taanaan ragaa qabatamaa dhiyeessan nu amma liyyuu poolisii Somaaliyaa Moqdishoo fi milishaa Somaalee ta'uu isaatiif ragaa qabatamaa qabna isaaniin dhiyeessinee wal falmuu dandeenya jechuudha. Mootummaa federaalaa bakka jirutti immoo bakka sadarkaa kanatti dubbatame quban qabu. Kanaaf dubbii obbo Idris dubbatan sun gama mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhataman qabu haala sanaan ilaaluun gaariidha.
Itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
isinis galatoomaa fayyaa ta'a.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal meetir baandii digdamii lamaa fi meetir baandii digdamii shan irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.